Ili Nijwi lya Amerika ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki mirongo itatu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo muri ibi bihe uburundi bwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka utaha abanyepolitike babandanya gusabwa koroherana kujya kwigenza kw'abantu bamwe bamwe ngaho ku mitumba umurongozi yavuze mu majambo atomoye mwebwe mutora kirazira kugenda mushamirana uzora yuko ako kaguma karya mukunda kubona kazosubira bigasubira kugaterwa n'abarongozi burira uwo ni silvestre ntibantunganya yigeze kuyobora uburundi perezida w'u rwanda paul kagame n'umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe onu ryitaho impunzi ku isi hcf filipo grandi bagize inama ku kibazo c'impunzi zo mu karere k'ibiyaga binini n'abimukira baheze muri libiya kubera intambara zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'impunzi ya nduta ziratewe impungenge n'ubutumwa bwa leta ya tanzania bubahimiriza guhunguka vyanse bikunze imbere ko dushika kuri ayo makuru tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana adushikiriza amakuru yaduteguriye aloyisi urakoze fidele ndamutse n'abaduteze amatwi muri kano gatondo umushikiranganji w'amagara y'abantu muri uganda yaremeje ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane ko hari umwana w'umukobwa w'imyaka icenda yagaragaye ko yanduye ebola yinjiye muri uganda uwo mwana yaciye atwarwa mu kigo categuriwe abanduye ebola muri district ya kasese mu burengero bw'ico gihugu nk'uko amakuru ashikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i kampala harima atumani abivuga mu itangazo ryasohowe ryo ku munsi wa kane dr joyce moriku kaducu ajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu yavuze ko uwo mwana yinjiranye na nyina muri uganda bava muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku munsi wa gatatu abaye ugira kabiri amenyekanye ko yanduye ebola muri uganda avuye hanze y'igihugu mu kwezi kwa gatandatu umwana w'umuhungu w'imyaka itanu yari apfiriye muri uganda inyuma yo kwinjira muri ico gihugu n'umuryango wiwe bavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida wa mbere yatwaye igihugu cya gambia inyuma yo kwikukira ku ntwaro y'ubwongereza mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatanu dauda jawara yarafubwe ejo ku munsi wa kane ibanjur ku murwa mukuru w'ico gihugu dauda jawara yafuye ku munsi wa kabiri afise imyaka mirongo icenda n'itanu yatwaye ico gihugu co mu burengero bwa afurika kikironka intahe yo kwikukira gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane akuwe ku butegetsi n'abasirikare bari barongowe na yaya yame nawe yaciye atwara ico gihugu imyaka mirongo ibiri n'ibiri yaciye ahungira mu bwongereza aho yabaye n'umuryango wiwe gushika muri bibiri na kabiri igihe yatahuka inyuma yaho perezida ya yame amwemereye gusubira mu gihugu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni antonio guterres yashikirije ejo ku munsi wa kane ko afise ubwoba bw'uko libiya impera n'imperuka izobamwo intambara hagati y'abanyagihugu mu gihe atacokorwa vuba kugira imirwano ihagarare aremeza ko hakenewe imfashanyo y'amakungu mu kurondera inyishu iciye muri politike muri ico gihugu aho abasirikare bari ku ruhande rwa Khalifa Haftar batanguje urugamba rwo gufata umugwa mukuru Tripoli ugenzurwa na leta yavuye mu mwumvikano kandi ishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ugutana mu mitwe mu micingararo ya Tripoli kumaze guhitana ubuzima bw'abantu igihumbi abandi ibihumbi ijana na mirongo ibiri barapfa kuva barapfa mu ngo zabo kuva izo ntambara zitanguye igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyatanze agashimwe k'imiliyoni zitanu z'amadolari y'abanyamerika zirenga gato ku wotanga amakuru y'ahari abategetsi batatu b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ibyo abasesenguzi bavuga ko bishobora guhungabanya uwo muhari w'iterabwoba ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa amerika n'ayandi makungu bushikiriza ko abarondegwa ari mutaze numan abdi nayife najmi al jaburi na sami jasime muhammad al jaburi hamwe na amir muhammad said abdar rahman al maula abahinga bavuga ko abo bategetsi batatu bagize uruhara rukomeye mu burongozi bw'uwo muhari imbere y'uko utsindwa n'amakungu amerika yaranatanze kandi agashimwe ku bazotanga amakuru yotuma hafatwa abandi bategetsi b'uwo muhari barimwo na al bagdadi batatu mu bagize akanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi barateguye integuro y'itegeko risaba guhagarika imirwano mu ntara ya idiribe mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya siriya aho kuva ku munsi wa kane leta ya siriya ifatanije n'uburusiya bongereje ibitero muri icyo gihugu abambasaderi b'ububirigi ubudagi na kuwait nibo bateguye iyo nteguro ishyirahamwe mpuzamakungu oni rigereranya ko abasivile bashika amajana atanu barimwo abana bishwe abandi baharurwa mu majana barakomereka kuva mu kwezi kwa kane uburusiya na siriya bongereje ivyo bitero ibihugu bitari bike muri ako kanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano harimwo leta zunze ubumwe za amerika bashikirije ko bashobora gushigikira iyo nteguro ariko ariko iyemezwa ryayo rirashobora kutaba mu gihe igihugu cy'uburusiya gifise uruhara rukomeye muri iyo nama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano ku isi idahuta yemera kwemeza ingingo ziza zica kubiri n'ivyo ico gihugu cemanga kiba kiriko kirakora muri ico gihugu ca Syria
urakoze Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho abanywanyi batandatu b'umugambwe cnl bagandaguwe mu ndwi zibiri ziheze mu ntara ya kirundo nk'uko vyemezwa n'uwuserukira uwo mugambwe muri iyo ntara agasaba ko ivyo kutihanganirana vyibonekeza muri iyo ntara vyohagarara mu ntumbero yo kwitegurira neza amatora yo mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri ni inkuru y'ijwi rya amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi dushikirizwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda mu burongozi bw'umugambwe senere mu ntara ya kirundo bemeza ko abanywanyi b'uwo mugambwe bagera miyoma makumyabiri atandukanye anatole karorero ahagarariye uwo mugambwe muri iyo ntara y'uburaruko bw'uburundi avuga ko ubwicanyi bukorwa na bamwe bo mu rwaruka bwegamiye umugambwe CNDD-FDD bwahitanye abarenga batandatu mu kiringo c'indwi zibiri duheruka kubura umuntu umwe ku ntega muri komine ntega uwundi muri komine bugabira aho ni muri zindwi zibiri ziheze uwundi muri komine busoni ndetse no muri komine bwambarangwe abo bose bapfa mu buryo tudashobora kumenya ko batogwa ibiziga mugabo hariho ka iheruka kuba ejo mw'ijoro ryari rikeye y'umunyagihugu witwa munezero yakubiswe n'imbonerakure gushika aho yitaba imana ariko abamugandaguye barapfunzwe mu gasho k'inyamiramabi ya kirundo warongoye senere mu kirundo avuga ko ubwo bwicanyi bubaye bama bituye ubutungane iyo hari umunywanyi yatswe ubuzima karorero anatora akavuga ko bababwira ko amatohoza yatanguye ariko batababwira icyayavuyemwo ikibabaza inyankamugayo z'umugambwe senere mu kirundo ni inyishu bahabwa n'abajejwe intwaro iyo hari uwaba agandaguwe twebwe icyo dukora turashyikiriza ayo makenga abajejwe intwaro na cyane cyane aho biba vyabereye tukababwira amakenga gusa ingorane duca tugira baca bavuga ngo umuntu apfuye ngo nitwige kumwiyitirira kandi tuba tuzi neza yuko aba ari umunywanyi w'iwacu kuko umunywanyi w'iwacu nawe ntidushobora kumuyoberwa nico rero kitubabaza kandi mu by'ukuri uyu muntu tusa tuzi yuko ari umunywanyi wacu uwo muntu aba yemanga politiki ikindi kandi akicwa mu buryo butaba busobanutse kuko nk'uyu aheruka gupfa muri iryo joro ryari rikeye yafashwe gutyo umva bameze nk'abashwana n'umugore hanyuma uwo mugore yitura imbonerakure izo mbonerakure ziramukubita gushikaho yitaba imana nitwumva rero ingene umuntu ashobora gukubitwa gushikaho yitaba imana ata kintu azira twebwe co tubiha imvuza ya politiki fabiano bizumuremyi yarongoye umugambwe sndefdd arahakana ibyagirizwa aba mu mugambwe arongoye yabwiye abamenyeshamakuru bimwe mu maradiyo akorera mu burundi ko adahakana ko hari abishwe ariko ko abo baka ubuzima abandi mu buryo ubwo ari bwo bwose buhanwa ku gatwe kabo nk'inkozi z'ikibi mu mugambwe senere mu kirundo bafite icyo basaba abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane muri iyo ntara y'uburaruko bw'uburundi twebwe icyo dusaba cyokorwa ni uko ayo matohoza aba yabaye yoshika ku kintu kigaragara hanyuma ikindi kandi abo bantu baba bafashwe ku bintu bigaragara ko boca bacirwa urubanza kibiriraho nk'uko tuvyumva mu zindi manza ziba zivugwa hanyuma ikindi kandi tugasaba yuko eh, hogwizwa amanama yo kugira ngo bahumurize abantu na cyane cyane bahumurize inyankamugayo kuko murumva yuko dusa n'abageramiwe bumwe mu bwicanyi bubaka ubutaka bw'i Burundi biturutse ku kutihanganiranira bubandanya mu gihe icegera cya mbere c'umukuru w'igihugu yaheruka gukoresha inama abanyamigambwe n'abajejwe intwaro aho Gaston Sindimwo yabasaba guhagarika ico cose coza conona imyiteguro y'amatora mu mwaka wa 2020 Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi mu kiganiro yahaye imwe mu maradiyo akorera mu Burundi avuga ko atangazwa n'ingene imvugo y'abanyapolitike itandukanye n'ibibera ku rubuga rwa politike nawe nyene afite ico asaba abegwa n'ico kibazo kujya kwigenza kw'abantu bamwe bamwe ngaho ku mitumba umurongozi yavuze mu majambo atomoye ari umuntu ari mu nzego z'igihugu ari kuva ku mukuru w'igihugu ikigera cy'umukuru w'igihugu abakuru n'amashinga amateka ngenguzamateka abakiranganji ba musitanteri ba buramatari bandi bose bavuze bati nyawu na mwebwe mutora bakavuga amajambo atomoye mwebwe mutora kirazira kugenda mushamirana nico gitanda nakubwiye nti byose biva ku gushaka biva kuri ishaka biva no kwitanga kw'abantu bari imbere mu barongoye abandi ibintu rero ukabona yuko byatoye inyishu bijya rero bavuganye ejo bundi niba bigenda kugira navyumvise siho narindi navyumvise mu maradiyo muri komere dushikiriza bakabigendera uzora yuko ako kaguma karya mukunda kubona kazosubira ntigasubira kuko gaterwa n'abarongozi buriri icuka kibi kiribonekeza kandi muri komine mubimbi y'intara ya bujumbura umunywanyi umwe w'umugambwe sndfdd yitavye imana abanywanyi bane b'umugambwe senere barakomereka ni mu mishamirano yatanguye ku munsi w'imana uheze hagati y'abanywanyi b'iyo migambwe ku mutumba burenza ivyemezwa n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine mubimbi ajejwe iterambere amenyesha ko kuri uno wa gatanu hategekanijwe inama yo kugarukana icizere hagati y'abadasangiye imigambwe muri iyo komine
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda perezida paul kagame n'umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryitaho impunzi ku isi hcr filipo grandi bagize inama ku kibazo cy'impunzi zo mu karere k'ibiyaga binini n'abimukira baheze muri libiya kubera intambara leta y'u rwanda ikaba yifuza kwakira bamwe muri abo inkuru y'idonido na mugenzi wacu ari mu biro vy'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza venuste shimiyimana nk'uko byemezwa n'umwe mu bavugizi b'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ikiganiro perezida w'u rwanda paul kagame yagiranye na filipo grandi kibanze ku buryo u rwanda rwakoresha kugira ngo ruhe inzira itekanye impunzi zaheze muri libiya charli yaxile twavuganye ari geneve mu busuwisi yadutangarije ko hcr ikomeje kureba aho yajyana impunzi zaheze muri libiya kubera intambara since April, we've seen intensifying violence, uh, particularly in kuva mu kwezi kwa kane intambara yakajije umurego cyane cyane i tripoli aho impunzi zigera ku bihumbi bibiri ziri mu nkambi zifunze kandi zegereye ahabera imirwano abo rero bashobora kugwa mu mirwano dukomeje kugirana ibiganiro n'ibihugu bitandukanye tureba uko twabakurayo bakajya mu bindi bihugu cyangwa se tukababonera ahandi baka ubuhungiro ibyo biganiro rero birakomeje nibirangira turizera kuzababwira byinshi kurushaho concluded uh, we hope to be able to provide more details.
hashize imyaka isaga ibiri perezida w'u rwanda paul kagame yemeje ko igihugu cye cyakwakira zimwe muri izo mpunzi mu ntangiriro z'uku kwezi umwe mu bayobozi bakuru muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda yari yatangaje ko u rwanda rwiteguye kwakira itsinda rya mbere ryagera ku bantu magana atanu avugana n'ijwi ry'amerika charlie yaxle umuvugizi wa hcr nta ngengabihe yatanze y'igihe bazahagerera ariko yavuze ko byihutirwa There is an urgency to get people out of Libya. Last month, we saw birihutirwa 50 rwose people, ko uh, who were being impunzi held ziri in muri the detention libiya center in zikurwayo vuba Jura mu kwezi tragically gushize lose their lives zigera after an kuri mirongo airstrike itanu hit the center.
zari zifungiye Uh, ahitwa we tajura fear the- zarishwe the risk, kubera uh, igisasu of a- of a cyarashwe repeat n'indege happening ku again, kigo so barimo we're working, dufite ubwoba uh, with ko every bishobora effort, kongera uh, kuba to- ku buryo to get dukora people to ibishoboka byose safety.
kugira ngo abasigaye tubashyire ahantu hatekanye umuryango w'abibumbye uvuga ko muri libiya hari abimukira bagera ku bihumbi bitanu bari mu nkambi bafungiyemo abagera ku bihumbi bitatu na magana atanu bakaba ari impunzi abazoherezwa mu rwanda rero bashobora kuzaba barimo impunzi nyirizina abana bato badafite ababyeyi n'abadafite ibihugu bakwiyitirira umuvugizi wa hcr charlie yaxley ati tuzakora ibishoboka byose tubabonere aho bajya have to remember here that you know many of these people are people who have ni byiza fled kutibagirwa ko benshi muri bariya bantu baba barahunze intambara n'indi midugararo benshi baba barahohotewe mu nzira banyuzemo barakubiswe bagashyirwa ku ngoyi bagafatwa ku ngufu rimwe na rimwe bakicwa twishimiye rwose ubufatanye bw'ibihugu kugira ngo bariya bantu babone umutekano
amaze kubonana na perezida paul kagame umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi filipo grandi yanditse ku rubuga rwe rwa twitter ko yagiranye ibiganiro byubaka na perezida w'u rwanda ko bunguranye inama ku kibazo cy'impunzi n'abavanywe mu byabo mu karere k'ibiyaga bigari dore icyo umuvugizi we avuga ku kibazo cy'impunzi z'abarundi zishishikarizwa gutaha n'ibihugu bimwe byo mu karere Well, we continue to work with uh, governments across the region uh, on the situation for dukomeje for Burundi.
gukorana na za leta zo mu karere ku kibazo cy'impunzi z'abarundi ni ngombwa ko uwataha uwo ari we wese yabikora ku bwende bwe kandi akabikora yabisobanuriwe neza dukomeje rero gukorana n'ibyo bihugu kugira ngo tubigereho
nibutse ko leta ya tanzania yatangaje ko yumvikanye na leta y'u Burundi ko impunzi zose zizatangira gusubizwa mu burundi guhera mu kwezi kwa cumi impunzi ariko zikaba zigaragaza ko zitishimiye icyo cyemezo ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rikaba rivuga ko ibyangombwa byose bidahari kugira ngo izo mpunzi zitahe venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nduta muri tanzania zitewe impungenge n'ubutumwa bwa leta ya tanzania bubahimiriza guhunguka byanse bikunze ni mu gihe ziriko ziyumvira kwimukira mu bindi bihugu mugenzi wacu james jovin ari muri tanzania yagendeye ikambi ya nduta araha akaryo bamwe muri izo mpunzi ko gushikiriza ivyiyumviro vyabo mbega kubera iki baza kujya kari ku mutima ngaha mu nkambi ngo dusubire mu gihugu jewe ndiko ndaraba ku ruhande rw'iwanje ndavuga neza ndemeza neza ko ico nahunze kitaragirante kitarava mu nzira ica mbere nk'ubu je nahunze mvuye mu tabira maze kuva mu tabira baduhungura ku nguvu badutwara mu gihugu cy'u Burundi ngo amahoro yabonetse nta n'imyaka ingahe yaheze bahongera baduha umuriro twahunze turiko turico turiko turo- turamererwa nabi gose ariko nk'ubu unye nk'ubu je mushaka kumbwira yuko umuryango w'iwanje azawungarukanira ko bavuga ko ish- ivyo twahunze vyavuye mu nzira igihugu kirimwo amahoro ubwa mbere ho ntibatubwira uko nyene jewe rero gusubira mu gihugu c'uburundi ni ikintu ntipfuza na gato kandi ntashaka bagomba baze kumaririza ko n'abari basigaye ica mbere mbega nk'ubu unye ko rigize gatatu jewe mpunga mushaka kumbwira ko nosubira mu gihugu c'uburundi namaze ko ubu unye mushaka kumbwira ko hari yandi mahoro yaje asumba ayo mwatubwira mbere nikibaho rero nimba umuntu yarahunze arafise uburenganzira kandi arafise amategeko amukingira rero kumva ngo bagomba baduhungure ku nguvu twe tubish- ntitu- ntitubishigikira na gato icyo tubona nuko leta ya tanzania na leta y'uburundi hari ukuntu bo bumvikanye nk'uko bavyivugiye ukamengo bagomba twebwe nk'uko tudandaza twebwe ico twahunze ntikiravaho gushika ino saha mbega ko bavuga ngo barondera abampunzi z'abarundi kuko iba- kubera iki barondera impunzi z'abarundi bari muri tanzania gusa si uko barondera impunzi z'abarundi ahubwo barondera impunzi z'abarundi ziri muri tanzania ahari ibihugu vyakiriye impunzi z'abarundi za kenya za uganda za za kongo mu rwanda ariko ntitwumva ariko barabarondera bica bidutera amakenga rero twebwe mu gihe tubona umutekano wacu utarahagarara neza je nuko numva umunsi ku munsi numva hari abapfuye abanyanganijwe batazi iyo bagiye kandi mu bihe vy'amatora hama ari habi cane rwose jewe narahunze umutekano muke no guhohoterwa k'umuryango kuko baguma banyirukako kuko nanse kugenda mu migambwe yabo igihugu cya tanzania ugiye kubiraba gisa n'icyacutse impunzi kuko cyakiye kuva mu mirongo irindwi na kabiri mpaka gushika muri bibiri na cumi na gatanu bacyakira biboneka neza yuko bacuditse hamwe n'u burundi ku mpunzi ziri muri ibi bihugu cyangwa ziri muri iki gihugu nyine cya tanzania kumva yuko zirushaho guhohoterwa zikaburaburizwa ubuzima bwabo zikicigwa ibyabo zikicigwa imiryango yazo nk'uko byagenze icyenda na gatatu habayeho nyabwoko ku bantu bamwe bamwe aribo benshi baguriye ngaha mu makambi ego no kuri mu majambo makeya nk'impunzi yo ngaha muri dutakwere turamerewe nabi cyane kubona icyo twahunze mu burundi n'ubundi kikiriho ugasiga abawe bose babagiriye nabi bose ukavuga ngo urahungishije igitwe naho nyine n'umugenzi wawe mugahurira mu nkambi mugabo ukazibona nk'ubu ariko baragirane ariko baratubwira ngo nitugende ku nguvu kwa kweri ni kwa kundi ko guhwera ahubwo nkayuwe niyo nyine umuvyeyi ni ukuri ntirabe n'igihugu ca tanzania kweri barabe ngene vyogenda politiki y'uburundi turayizi ntawe utayizi ije ku myaka amaze ndayizi bihagije aha bariko badutwara badus- badusuke kuri songoye umwanya umwanya amatora apfa gushika uca usanga abantu bongera kwiruka ahubwo leta y'uburundi nimaze yicare itunganye vya politiki itunganye vyose biriko birabera mu gihugu ega turavyumva aho imigambo itavuga rumwe na leta aho bafata bagatemagura abatama n'abatamakazi aba- imisore n'inkumi ku mugaragaro umuntu agize avuge ngo basotowe we ico kintu ico gihugu umva ari igihugu kimeze gute twebwe nibatureke nibatureke nkuko batwise batura abana b'ivyangazi twibereho amahoro kuko nabo bodutwara ku nguvu twe tuzogumayo tuzoshika hanyuma duce tudandaza ivyo dufise twigire mu bindi bihugu nubwo tanzania tubona iriko yatugumira tuzosha n'ahandi tuzosha no mu mazi ariko niturota dusubira mu gihugu c'uburundi jewe ndiko ndategekanya yuko bishitse bakatwirukana nzofata umwanzuro wo kudasubirayo ndondera ukuntu nonyika nkagenda mu kindi gihugu
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda igisagara cya kigali gitangaza ko mu bitarenze amezi abiri imiryango igera ku majana atatu iba mu kigwati cya kangondo ya mbere n'iya kabiri muri serire ya nyarutarama izoba yimuriwe mu busanza mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu baba ahantu hahanamye hashobora gutera impanuka abanyagihugu bo baravuga ko atakintu na kimwe co bakura ku butaka bwabo ngo kiretse bahawe ingurane ikwiye mu mafaranga ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu asumta kaboyi mu kiganiro umuyobozi w'umujyi wa kigali yari yahaye itangazamakuru yemeje ko imiryango ya mbere ituye mu midugudu ya kangondo ya mbere n'iya kabiri ariko bigaragara ko iyo miryango ituye mu manegeka ikwiye kwimurwa byihutirwa kugira ngo barinde ubuzima bw'abaturage meya w'umujyi wa kigali rubingisa pidanse kangondo muzasanga ibice bitandukanye hari abari mu gishanga abo ngabo gahunda ya leta irahari y'ukuntu abantu bava mu bishanga bimurwa aho bazimurirwa busanza ubu turateganya ko mu kwezi kwa cumi na kumwe imiryango ya mbere izaba yagezeyo hari abatuyemo mu manegeka ariko winjiyemo wibaza niba nk'igihugu tureberera abaturage aho nitwaba twaratinze nkatwe n'umujyi wa kigali tugomba kubafasha kwimuka kubikora batuye ahantu rwose hateye inkeke tukaba twihutira kugira ngo iyo gahunda yo kubimura ishyirwe mu bikorwa ntabivuze ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi n'umwe na kumwe imiryango igeze kuri magana atatu mirongo itandatu yagombye kuba yamaze kwimurwa umuyobozi w'umujyi wa kigali yavuze ko aba baturage bagiye kwimurirwa mu mazu yubatse mu busanza mu karere ka kicukiro nubwo abimurwa bo bakomeje kugaragaza ko nta bishanga batuyemo nk'uko umujyi wa kigali ubivuga ahubwo babitirira ibishanga ari abashaka kubatwarira ibyabo hari abari kwita mu gishanga impande zaho hari kuzamuka amaparitoma ari kugura miliyoni mirongo irindwi miliyoni ijana na makumyabiri siniva kuri ubutaka bwanjye none ahangaha bubaye yuko pati metero iruhande rwanjye ubwanjye buciriritse n'inzu iciriritse hari bahise bagira mu gishanga ese igishanga niba gihari kitwa ngo iki mbo nyuma tuye imyaka irenga cumi n'itanu nta muntu imvura iratwara nta n'imvura irasenyera ahubwo ni ubutaka bwacu buhenze bo bafitemo inyungu impamvu nta gishanga mbamo iyo nza kuba mu gishanga ntabwo baba barankoreye igenagaciro ngo bampe amafaranga ajyanye n'umutungo mfitemo hasigaye hariho abashoramari bashora imari mu gishanga baje guhinga inyanya se baje guhinga intoryi ni karoti uwo mushoramari ni umuhinzi turashaka kumenya uwo mushoramari niba ari umuhinzi niba dutuye mu gishanga igishanga nicyo guhingamo ubwo rero iyo miturirwa ashaka kubakamo nibaduha amafaranga tubaho ubutaka bwacu kuko bwababanye bumbo bwarabaryohanye mu cyiciro cya mbere imiryango isaga magana atatu n'izimurwa bitarenze amezi abiri ubuyobozi bukavuga ko biri mu rwego rwo gutabara ubuzima bw'abaturage bushobora kugenda bitewe n'uko abenshi batuye mu gishanga abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika baravuga ko biteguye kuba bakwimuka gusa bamaze guhabwa ingurane ikwiye kandi bazwe mu mafaranga atari uguhabwa inzu nk'uko umujyi wa kigali ubyifuza rwose ziriya nzu ntabwo twiteguye kuzijyamo nta nubwo tuzazijyamo impamvu ni uko binyuranyije n'itegeko turindiriye ko duhabwa amafaranga yacu ntabwo twanga kwimuka ariko tukimuka duhaye ingurane mu mafaranga imitungo yacu ifite agaciro karenze ariya mazu yo mu busanzwe njye ntabwo niteguye kuhava ahubwo ndatabaza perezida wa repubulika adutabare amenye ibyo turi gukororerwa amenye ubutaka bwacu nyari utarama n'ubutaka buhenze mu rwanda bamibwira agaciro byanjye ibiriho iyo nzu yabo sinyikene bambariye miliyoni cumi n'eshanu barangije bamashamburete mfite abana batanu n'umukozi ese bazaba muri jamburete njye nabo bizashoboka bitashaka amafaranga yanjye kuko ntituzahava bafashe hari ubutaka buri munsi ya girini ririzi bari gucamo umuhanda wo munsi ya girini ubwo butaka igiciro cy'ubutaka babahereye ibihumbi mirongo itandatu na bitanu none bakarengane gakomeye karimo ubwacu babo bari ibihumbi umunani magana atanu none baragira ngo ubutaka bwacu babugurishe ku bihumbi bashaka byinshi njye babwiye ngo ni mu gishanga butwarire ubuntu iriya nzu ntabwo nzayijyamo niyo bazura mama ikibazo cy'abatuye imidugudu ya kangondo ya mbere kangondo ya kabiri na kibiraro kimaze igihe kivugwa ndetse bageze aho bitabaza inkiko basaba kurenganurwa ariko ikibazo cyabo gisubizwa mu nzego z'ibanze imiryango isaga igihumbi magana atanu niyo yari yabaruwe ko igomba kwimurwa isaga mirongo irindwi yonyine niyo yemera guhabwa ingurane z'amazu abandi basigaye bose bifuza guhabwa ingurane mu mafaranga bakajya gutura aho bashaka habarwaga miliyari zisaga cumi n'eshatu zizashorwa mu gikorwa cyo kwimura abo baturage ariko aho ibintu bigeze ubu n'abashakaga amafaranga baravuga ko uwo mushinga batakiwemera kuko iminsi ishize ari myinshi bakaba basanga abazashaka kubimura bibasaba kuzongera gusubira mu biganiro twarayemeraga ariko ubu ntitukiyemera kubera ko imyaka ibiri irashize uru rubanza rugiye kuzaba agaterera nzamba ubu noneho no kwimuka ntitukibyemera twamaze kwandikira umujyi wa kigali ubu ngubu turi muri porosedire yo gutanga ikirego kitarimo inzitizi umujyi wa kigali nutadusubiza turi kuwusaba atanu ku ijana no gusubirana uburenganzira ku mitungo nibatabikora turandikira minaroke tuyitakambira nitagikemura tujye mu rukiko ubu ngubu kugira ngo noneho twemere no kwimuka nuko bagomba kongera gukora irindi igenagaciro rishya ku biciro bishya iki kibazo kimaze iminsi cyumvikana ariko abayobozi bagiye basimburana yaba abo mu mujyi wa kigali ndetse n'abo muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bose kugeza ubu nta n'umwe abasha kurangiza iki kibazo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.